iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi i washington dc muri kumwe na oriane tanga ishaka iteremeje ibiganiro byo kuri ino saha kaze mwese nta makuru namwe dushobora guhamya amakuru duhamya asa n'ay'urupfu rwe kandi ko yateye bitunguranye atarwaye ndetse tumenye iby'indwara ye imigenderanire ibyo rero kwa muganga bazagaragaza muri raporo nibyo bizemezwa uwo ni ange tambineza umuyobozi ajejwe amakuru n'itumanaho mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi mu rwanda ni inkuru tubashikiriza mu kanya tubafitiye kandi inkuru yerekeye uburundi bumenyesha ko buzokwitaba inama igira mirongo itatu na gatanu y'igisata ca oni kijejwe agateka kazina muntu yimirije turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise waramutse neza
waramutse oriyana mwaramutse namwe muduteze amatwi tuyahere aha muri leta z'ubumwe za amerika abantu batatu barishwe barashwe n'umuntu yaruhiye nawe nyene guca yitumbereza ko inkoho ariyica ni mu gisagara ca san francisco mu ntara ya california aha muri amerika kuri uyu wa gatatu bikaba byabereye mu bubiko bw'ishirahamwe ups ritwara amakete n'ibidandazwa ku baguzi kenshi bagurira kuri interinete igipolisi cyo muri icyo gisagara kimenyesha ko abandi babiri bakomeretse baca bajanwa mu bitaro aho bariko baravurirwa kimenyesha kandi ko atakirerekana ko iryo bara ryabaye isaha zitatu z'agatondo mu masaha y'aho san francisco coba ari igitero c'iterabwoba ivyo bibaye haci byabaye haciye amasaha make mu gisagara ca alexandria muri leta ya virginia hakurya gato ya washington dc uwundi munyamerika acucagiye amasasu mu bashingamateka bashika mirongo ibiri bo mu mugambwe w'abarepublikani bariko barimenyereza mu mukino wa baseball amasasu yakomerekeje umushingamateka steve scalise n'abandi bantu bane bari kumwe muri iyo myimenyerezo uwo yabarashe umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu yamuka muri leta ya illinois yaciye araswa n'abapolisi b'urwego rw'inama nshingamateka bari aho amakuru ava mu bitaro vyaha i washington dc aho ariko aravurirwa avuga ko umushingamateka steve scalise amerewe nabi cane inyuma yaho aciye abagirwa hambavu y'uwo nshingamateka umupolisi umwe n'abandi bakozi babiri bo mu nama nshingamateka barakomeretse ibiro bya fbi bijejwe gukurikirana ivyaha bivuga ko zimwe mu nyandiko bamaze gusanga yarashize kuri rwa rubuga rwa facebook zigaragaza urwanko n'inzigo y'akazikira yari afitiye perezida donald trump kandi amatohoza amaze kugaragaza ko yari mu bakora mu bakora bitanga mu miyamamazo y'umukuru w'igihugu ihitiye ku ruhande rwa bernie sanders yahiganwa na hillary clinton mu matora y'ibanze mu mugambwe w'abademokarate mu bukerero ko twababwiye yuko uwo mugizi wa nabi yaciye nawe yirasa ahandi havugwa ntiyirashe muri ambabarira yaciye araswa n'abapolisi ahandi havugwa ubwicanyi ni muri somaliya aho abantu bashika cumi na batandatu bishwe abandi mirongo ibiri na batandatu barakomereka mu gitero catangujwe n'abarwanyi ba al shababu baturikije imodoka yari itezwemwo bombe kuri wa gatatu hafi y'inzu y'uburiro ya resitora y'imogadisho ku murwa mukuru nk'uko vyashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ico gihugu abo barwanyi baciye binjira muri iyo resitora bagira imbohe abari muri yo mu nyuma babiri muri abo barwanyi barashwe bararashwe baricwa n'abajejwe umutekano amakuru ya nyuma yavuga ko abantu cumi bamaze kuvanwa mu vyara vyabo ariko ko batanu muri abo ba al-shababu boba bakiri muri iyo resitora imirwano gushyika ubu iracabandanya kugira babohoze abo basigayeyo ibyo bitero bikaba biriko biba mu gihe abayisilamu bari mu kwezi kwa ramazani igitero cyo kuri wa gatatu cabaye inyuma y'amasaha yo kwisonzesha arangiye mu gihe imisigiti hamwe n'amazu y'uburiro vyari vyuzuye umukuru arongoye sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuri wa gatatu yasavye ko saife al islamu kadafi umuhungu wa muhammar kadafi yahoze arongoye libiya yofatwa akarungikwa muri iyo sentare kuburanishwa ku vyaha yagirizwa vyo mu ntambara no kwica abahoze batavuga rumwe na se mwomenya ko kuri w'imana umushingwamanza wa Sa- saife al isilamu yavuze ko uwaburanira yafunguwe mu ibohero yarimwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe inyuma y'iyi mibonano bagiranye n'inama nshingamateka fatu bensuda arongoye icc yashikirije ko ibiro vyiwe bikiri ko birihweza ivyirekurwa vyiwe saife gushika ubu akaba atawuzi irengero ryi- aho ari murambabarira ayandi makuru na makuru yo mukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron n'umutambukanyi wiwe brigitte macron ku muhingamo w'ejo kwa gatatu bashika muri maroke mu rugendo rw'akazi rw'amasaha mirongo ibiri nane rwo gukomeza ubucuti bubaye bwa mbere macron abonana n'umwami mohamed wa gatandatu kuvaho atorewe kurongora ubufaransa hagati mu kwezi kwa gatanu kurangiye ni narwo rugendo rwa mbere agize mu bihugu by'abarabu kandi n'urwa kabiri agize ku mugabane wa afurika inyuma y'urugendo aherukamwo muri mari muri uku kwezi kwa gatanu nyene bimwe mu vyo batekanya kuganira ko birimwo gukomeza imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ivyo bihugu kurwanya iterabwoba hamwe n'uruhagarara ruri mu kigobe c'abarabu libiya muri afurika no mu ntara ya sahel
urakoze aloyize kuri ayo makuru udushikirije bona n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi leta y'uburundi imenyesha ko izokwitaba inama igira mirongo itatu na gatanu y'igisata ca onu kijejwe ugateka kazina muntu ariko umushikiranganji ajejwe ugateka kazina muntu yemeza ko intumwa za leta zitazokwisigura ku cegeranyo c'umugwi w'abahinga wakoze ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu martin ivy'abandi asigura ko ata kintu na kimwe gishasha kirimwo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u burundi mu ntumbero yo kubashengiza mu za sentare mpuzamakungu loge wurikaneza aratubwira ibindi kuri iyo nkuru mu kiganiro hamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu umushikiranganji w'agati y'akazi na muntu martin ivy'abandi yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku burundi ari urukurikirane rumwe yatanze akarorero k'icegeranyo c'umugwi w'abahinga mu vy'agati y'akazi na muntu cashizwe ahabona mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yemeza ko casa n'icari cakozwe n'umugwi nibe nawe nyene bakora amatohoza ku burundi yasiguye ko ivyo vyegeranyo vyari bihengamye bitewe n'imvo za politike umushikiranganji n'ivy'abandi yanirekanye ic'ivyo vyegeranyo bigamije intumbero by'ukuri uri kuraraba y'ivyo vyegeranyo akaba ari ukurondera ibishoboka byose ngo bagirize abarongoye igihugu haba mu nzego za leta mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mu kwerekana ko ari bo bahonyanze hagati y'akazi na muntu umugwi wigenga uheruka gushigwaho wagiyeho by'ukuri kurabiraba neza ku nguvu z'ishirahamwe rya buraya uyu mugwi washizweho tubona ko udakenewe ko atabishasha wakoze ugereranije n'ivyo umugwi wa mbere eunibe wari washikirije ariko ivyo vyashikirije umushikiranganji w'atakazi na muntu abona ko vyari bifise intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bakuru b'uburundi muri za sentare mpuzamakungu ubutarariye ata n'amatohoza abanje gukorwa hano aratanga uturorero wadutse kwandika muri raporo yuko mu nzu y'umujenare kanaka ari agasho hanyuma ugacura abantu bose bari mu nzego zo hejuru muri raporo ya mbere bagenda bavuga amazu ibara iwabo b'abantu ko ari agasho urongoye ubushikiranganji muri kino gihe bw'umutekano ko afise agasho mu nzu yiwe ugasanga gutwara ingabo zicungira umukuru w'igihugu ingozi ko afise y'agasho ugaca unarengera ugaca uvuga yuko mu kirimba c'umukuru w'igihugu ariyo batotereza abantu abantu baragiye tweke twugururiye ari ababaga muri kavi ya sendefure twugururiye ahantu bavuga ni ahantu wuguruye ushikira ku mugaragaro hari ibyuma byo kuvuza umuziki umushikiranganji n'ivy'abandi ntahakana ko agateka kazina muntu gahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga ukuri mu matohoza bakora mu mezi atatu tuba tu- tuba dufise ibiharuro by'abantu baba bishwe baba bahohoterwe bijyanye n'ibishingiye ku bitsina byose tuba tubifise iyo uje rero uri umunyamahanga uvuye muri brezil muri centre afrique ugacupa ko waronse ukuri guciye kuri whatsapp turavuga ati "Ibi biratangaje cyane turafata ibyo watubwiye igihe tubironse kare tukabigirira amakuru amatoza aba yarakozwe n'abadosiye akungurukwa abantu ntituvuga yuko atabyo agateka kazina muntu gahungabana umugabo uratoye ikiziga ahantu isaha ikurikira wamaze kumenya wari wamaze kwandika yuko yishwe n'igipolisi jewe nk'umushikiranganje canye n'abandi bajeje amatohoza tuguma tubati twebwe tuba bariko bararondera uwo yabikoze wamubonye naho ntupfa kuvyandika gutyo gusa kuko ari ubuhinga bwo kuvyandika aha rero hari n'amatohoza ari afata igihe kirekire gushika aya masaha hariyo n'ibigoye wo kubaza uwagandaguye perezida kennedy gushika aya masaha ntibarabishira ahabona ibyo agateka muntu tubikuremo politiki tubisome nk'abajejwe agateka muntu mu bakajejwe harimo igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu mu burundi mu kwezi kw'ica umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'uburundi yahagaritse imigenderanire yose n'ibiro vy'ico gisata mugabo ntibaretse kuganira iby'imigenderanire y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibintu bifata umwanya nk'amasezerano hagati ya union européenne na canada byafashe hafi imyaka cumi n'umwe twaba barungikiye kuko tubona amasezerano yo bameze nabo baraturungikira utubo turaraba rero kurudo twashobora guhuriza hamwe ariko n'ibintu bifata umwanya kuko ni inyungu z'ishyira ry'ayo mashyirahamwe hamwe n'inyungu z'abarundi turakorana ku buhinga bwa none haraje ngaha a natwe abadusirikira hariya a abandanya bavugana ntihagire umuntu ahagarika umutima rero kuko byo gufata umwanya ukabikora neza hako ugira gihutihuti mugasubira mukaza kubisubiramo ibyo mutoye kumvikana bigeze kuja mu ngiro mu nama ya mirongo itatu na gatanu y'igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu ibera i geneve mu busuwise nta ntumwa za leta zivuye i bujumbura zayitavye uburundi buserukiwe n'ubusanzwe buserukira i geneve naho leta ivuga ko amashirahamwe mpuzamakungu y'agateka kazina muntu abeshwa n'abayigwanya agatanga ivyegeranyo bihengamye inemeza kandi ko uruhara rwayo ari ntangere mu guhanura no guterera kugira ngo agateka ka kiremwamuntu kubahirizwe kurusha haba mu burundi no ku isi yose eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu burundi tuje mu rwanda naho nkundimana joel umusore w'umunyarwanda yari yararungitswe muri israel mu gisagara ca tel aviv aho yakurikirana ivyigwa vyiwe bijanye no kwimenyereza umwuga mu bumenyi mu vyerekeye uburimyi yapfuye urupfu gushika ubu rukira amayobera aho bikekwa ko yoba yarishwe aciwe izosi canke we ubwiwe akaba yoba yariyahuye akoresheje imbugita mugenzi wacu ernest ugeze iwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru inkuru y'urupfu rwa nkundimana joeli yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo gusa kugeza ubu ntivugwaho rumwe kuko abamuzi bemeza ko ngo ashobora kuba yishwe aho kuba yiyahuye umwe mu banyeshuri wiganagana nkundimana joeli mu mujyi wa tel aviv mu gihugu cya isirayeli utifuje ko amazina yatangazwa yatubwiye uko bamenye iyi nkuru ndetse n'uko bayakiye nanjye nabimenye ari nka saa tanu z'ijoro batubwira yuko eh, ba- abo babana baje bagasanga ngo nyine ngo eh, ari mu cyumba nyine yapfuye nyine yateye yiteye icyuma ntabwo twabyumvise neza yakata umutwe w'ijosi wenda niyo yakata rimwe agasubiza amase kabiri gatatu Eh, aparitoma babagamo yabanagamo n'abandi banyarwanda bagera kuri batandatu ibi kandi binashimangirwa na sumubyara Theogene Nsanzimfura wadutangarije ko yifuza kumenya byimbitse icyishe umwana we mu gusoza yagize n'icyo yisabira leta y'u Rwanda rwanda turasaba leta nuko yakurikirana neza iby'urupfu rwe kuko nta muntu ushobora kwiyahura ngo yikire dizeside bibaho kandi nta n'impamvu yari kwiyahura kuko uwo mwana tuzi ubunyangamugayo no mu nzozi niyo ari kubirota ko nta kindi kibazo yari afite mu muryango niyo yaza kuba agifite yaratubwiye noneho rero leta ikadufasha gukurikirana no kumenya neza iby'urupfu rwe bakaduha amakuru nyayo y'impamvu niko buriya nanone twifuza yuko umurambo watugeraho vuba cyane tukawushyingura tukamenya ko tumushyinguye nyine umwana wajyanywe na leta bari mu maboko yabo bakaba bashaka n'inkozi mariya yavuze kuri uyu mwana waguye muri yari baba bamujyanye niba yaguye mu maboko yabo kandi umwana yari afite igihe kirekire cyo gufasha umuryango ntazuye n'iki bagafite imbere twizeye neza yuko azagadura n'agasabune muri ubu buzima bwose bwasubiye hasi bwahagaze leta ikaba yagira ikintu igena kuko ntibyumvikana ukuntu abana umuntu apfa ari mu gihugu tuzi neza yuko umutekano warumva kuba hari ari kumwe n'abandi bantu mu kigo tuzi neza yuko igihugu cyateye imbere umuntu adashobora gupfa bino bakagene azize amaherezo tutamenye nyuma yo kuganira n'umubyeyi wa nkundimana joel twaganiye kandi n'umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri minagiri anje subiro tambineza dutangira tumubaza aho iperereza rigeze ndetse agira n'icyo avuga ku byifuzo by'umuryango wa nyakwigendera iperereza ntabwo twe twemeza ahantu rigeze ariko icyo twemeza ni uko ririmo rirakorwa umurambo wajyanwe kwa muganga kugira ngo hapimwe hariho ibipimo bigaragaza icyo umuntu yazize nk'uko bisanzwe kwa muganga raporo rero igomba gukorwa kuri otopsi ntabwo iraboneka ariko ibyo byo byarakozwe buri wese ahangayikishijwe no kumenya ngo umuntu yitabye imana byagenze gute cyane cyane ko urwo rupfu rwe nyine birashoboka ko umuntu yarwibazaho byinshi yasanzwe mu cyumba aryamye hari n'umuvu w'amaraso afite icyuma mu ntoki cyamaze ku bigaragara ko icyo cyuma cye gishobora kuba cyamwishe ntawamenya rero ngo ninde wakimwicishije cyangwa se niwe wakiriye urumva nta makuru namwe dushobora guhamya amakuru duhamya gusa n'ay'urupfu rwe kandi ko yapfuye bitunguranye atarwaye nitwe tumenya iby'indwara ye nibyo ngibyo ibyo rero kwa muganga bazagaragaza muri raporo nibyo bizemezwa byaheraho nibura abantu bafata umwanzuro ambasade y'u rwanda muri israeli ivugana umunsi ku wundi na minisiteri bakaba baganira babivuganaho barabikurikirana nta turakurikirana uko umunyarwanda nyine cyane cyane umunyeshuri noneho wize iby'ubuhinzi kandi wari ukirimo kwimenyereza mu by'ubuhinzi kugira ngo azagaruke mu rwanda atange ubwo bumenyi ntabwo twaterereye mu gusoza natwe hari ibyifuzo bari basabye ko tubatangira cyangwa se hari icyo bifuzaga cyane cyane kijyanye no kuba umurambo w'umwana wabo wagezwa mu rwanda bakaba bawushyingura ndetse niba ngo hari n'impozamarira leta ishobora kuba iteganya ku bantu bagize ibyago nk'aba ngaba icyo kwihutisha kugeza umurambo mu rwanda icyo si ikibazo cyabo bonyine ni icyifuzo cy'umuryango ariko ni nacyo cyifuzo cya minisiteri iyo tuganira na ambasade niyo tunaganira nabo muri israel icyo twifuza natwe ni uko yagezwa mu rwanda vuba kugira ngo natwe tuverega natwe turi mu kiriyo tuve mu kiriyo ikiriyo imirimo ikomeze niba abantu abavandimwe be barahagaritse imirimo bakaba bari mu kiriyo ikiriyo kigomba kugira igihe kizakomereza kizarangirira twese umuntu bamwakire bamusezeye bamushyinguye n'umuco uradutegeka gushyingura no guherekeza abantu bacu impoza amarira rero serivisi yo guhoza amarira sinzi ikintu igenderaho iyo ntacyo nayigaho nta mpamvu ndimo kubona n'imwe inyemerera kuvuga ku ndishyi kuko ubundi uriha ikintu wangije mu gihe rero tutarabona umuntu n'umwe ushobora kuryozwa urwo rupfu cyangwa se waruteye ntabwo ibyo impozamarira numva nzi aho aho byaturuka Yoweri Nkundimana yari yaragiye muri Israel muri nzeri umwaka ushize akaba yagombaga kumara umwaka umwe muri icyo gihugu bivuga ko yaburaga amezi abarirwa kuri atatu ngo arangize amasomo ye ndetse agaruke mu Rwanda tukiri mu rwanda leta y'u rwanda iratangaza ko yahagurukiye kwishyuza abantu bayifitiye amafaranga arenga umuriyaridi w'amanyarwanda ava ku manza za leta iba yaratsinze minisitiri w'ubutungane avuga ko abatazoshobora kuyishyura ku neza ibyabo bigiye gutezwa cyamunara asumta akabuye arabidusobanurira itangazo ryashyizwe hanze na minisiteri y'ubutabera risaba abantu bose baba babereyemo leta umwenda ukomoka ku manza baba baratsinzwe ko bakwihutira kuwishyura ku neza leta ivuga ko abazinangira imitungo yabo igiye gutezwa cyamunara mu kiganiro bwana mbonera teofile umukozi mukuru muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe serivisi z'amategeko yahaye ijwi rya amerika yagaragaje ko abantu basabwa kwishyura amafaranga ya leta ari abagiye banyereza umutungo wa leta bagatsindwa inkiko zikabategeka kugarura amafaranga batwaye hagaragara kandi n'abakoze ibyaha bya ruswa ndetse n'imanza leta igiregwamo bikarangira itsinze uwashoye leta mu manza ikamusaba indishyi hanagaragaye abantu batsindwa bagasabwa kuba bakwishyura amagarama y'urubanza minisiteri y'ubutabera ivuga ko abantu bose binangiye bakanga kwishyura ku neza bagiye kwishyuzwa ku mbaraga nk'uko byemewe ku muturage uwo ari we wese kurangirisha urubanza rwe ku ngufu na leta nayo ku manza ifitemo inyungu yemerewe kuzirangirisha ku ngufu ariko ku manza bigaragara ko zimaze igihe twatangiye kuziha abahesha b'inkiko eh, batangiye ibikorwa byo kuzirangiza ku ngufu ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ababuriwe eh, ariko kongera gutanga iri tangazo ni ukugira ngo n'abubu ngubu wenda n'abo- n'ab'imanza zihari zava wenda batabashe kubona ayo matangazo ya kera cyangwa se atabarebaga muri ibyo bihe nabo bakomeze bumve ko icyo kintu ari ngombwa ejo uwo ibyo bizaterezwa cyamunara ntazumve yuko yimwe amahirwe yo kurangiza urubanza rwe ku neza amafaranga arenga miliyari ebyiri niyo kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi yishyuzwaga abantu batsinzwe mu manza ariko amafaranga arenga miliyoni magana cyenda amaze kugaruzwa mu isanduku ya leta minisiteri y'ubutabera ivuga ko yahagurukiye kwishyuza arenga miliyari imwe asigaye abantu batarishyura banyara teofile umukozi mukuru muri minisiteri y'ubutabera avuga ko mu kwishyuza imitungo leta iba yaratsindiye abantu banyuranye bahura n'ikibazo cy'abantu badafite imitungo yo kwishyura ndetse n'abantu bagenda bahisha imitungo yabo gusa minisiteri y'ubutabera ikavuga ko baba badafite imitungo ndetse n'abagaragaje mu bikorwa byo kwihisha leta yiteguye kubakurikirana nabo ku birebana n'abadafite imitungo cyangwa se n'uwagerageza kuwuhisha mu by'ukuri ntibizamuhira mu bihe biri imbere Eh, leta irimo gutekereza uburyo ku myenda muri rusange kuba abantu badashobora kwishyura eh, kubera ikibazo cy'ubushobozi ku my- eh, ku ma- mu- mu- ku birebana n'imanza hajyaho uburyo bwo kuba hakorwa imirimo igamije ubwishyu nta n'icyo bimaze kuvuga ngo urikuraho umutungo wawe wenda uwurigisa cyangwa uwuhisha ntekereza ko no kuzajya noneho muri iyo mirimo eh, igamije ubwishyu ukagenda ukajya wirirwa wenda sinzi niba ari ukujya ku- kwirirwa wubaka inzu utari butahaneho amafaranga kujya guhinga aho utari bucyure umubyizi eh, ntekereza ko nabyo kitaba bi- bitaba byoroshye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri nibwo leta yashyizeho ingamba zikaze zo kwishyuza abantu bose bayibereyemo imyenda leta ivuga ko nayo ijya yishyura abantu baba bayitsinze mu manza ko ariko nayo yiteguye kugaruza ibyayo ku mbaraga zose byayisaba asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru magufi ya siporo n'imikino mugenzi wacu ernest ugeziwe arayadushikiriza mu makuru y'imikino ku mugabane w'uburayi isoko ry'igura n'igurishwa ku makipe n'abakinnyi ririmbanije amakipe y'ibigugu yatangiye kwikora ku mufuka yitegura size itaha y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku ikubitiro mu bwongereza ikipe ya manchester united y'umutoza jose morino yamaze gusinyisha umunyasuwede victor lendof uyu yari myugariro w'ikipe ya benefica kuri miliyoni mirongo itatu n'ibihumbi magana arindwi z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubwongereza nta gihindutse iyi kipe kandi iranasinyisha vuba alvaro morata uyu nguyu ni umukinnyi wa real madrid wakomeje kugaragaza kutishimira kuba mu basimbura b'iyi kipe itozwa na zinedine zidane mu gihe muri manchester united ho azajya abanza mu kibuga ku rundi ruhande kandi ikipe ya bayern munich yo mu budage nayo yamaze kugura umufaransa corrente turiso wigaragaje cyane muri shampiyona ishize mu gihugu cy'ubufaransa aho yakinaga ikipe ya lyon Turiso yasinye nyuma yo gutangaho miliyoni zigera kuri mirongo itatu n'eshanu z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubwongereza nk'uko byashimangiwe na Carlo Ancelotti umutaliyano utoza ikipe ya Bayern Munich. Turiso agiye muri Bayern Munich asangamo abandi bakinnyi bagera kuri bane barimo Serge Gnabry uyu nguyu akaba yaravuye mu ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'ubwongereza aba bose bakaba baraguzwe mu minsi yashize. Turakomeza kubakurikirana kuri isoko ry'igura n'igurishwa rihagaze ndetse n'uko abakinnyi bagenda bahindura amakipe bakiniraga.
tubutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri i bujumbura n'ahandi mu rwanda naho i kigali mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ibihugu vya arabiya saudite emira arabuni bahrain na misiri biherutse guhagarika imigenderanire na qatar ku vyagirizo vy'uko ico gihugu cihanganira canke gishigikira imigwi y'iterabwoba harimwo ishami ry'umugwi al qaida rikorera muri siriya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yatangaje ko ivyo biteye impungenge zikomeye amerika akarere n'abantu batari bake ivyo bigirako ingaruka tillerson avuga ko mu gihe bariko bakorera hamwe kugira batsinde abagira iterabwoba bakoresheje uburyo bwose bushoboka biteze kubona intambwe mu karere k'abarabu ku bijanye no gushikiriza ivyiyumviro vya politike urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'abarabu ruha akaryo ibihugu bigize urwo rwego ku kuganira ku mugaragaro tillerson avuga ko impande muri ako karere zo kwirinda gutuma ibintu biyanzara amenyesha ko basaba qatar kwishura ku mpungenge z'ibihugu bibanye tillerson avuga ko qatar ifise kahise ko gushigikira imigwi ikoresha inguvu n'ubwicanyi avuga ko umutegetsi wa qatar yagize intambwe mu guhagarika imfashanyo y'amafaranga igenewe iyo migwi yongera arirukana imigwi y'iterabwoba mu gihugu ciwe ngo yamarategezwa gukora kurushiriza kandi mu maguru masha amerika isaba arabiya saudite emira arabini bahrain na misiri korosha ingingo vyafashe yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri qatar haza hamaze kwibonekeza ibibazo by'ibifungurwa amerika itangaza ko ivyo bibazo vyotegerezwa gutorerwa inyishu bidatevye ingingo yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri qatar iko kandi igiramira amerika n'imirimo y'ubudandaji mu karere bikaba vyagize ingaruka mbi zikomeye ku banyagihugu muri qatar n'abantu ubuzima bwabo bufatiye ku budandaji na qatar amerika irashyigikiye utwigoro tw'umutegetsi wa qatar two gutorera inyishu iciye mu mahoro ibibazo bihari muri iki gihe mu kigobe c'abarabu no kuzimanganya uburyo bwose bushigikira iterabwoba bwaba uburyo bwa gisirikare amafaranga canke ivyiyumviro urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'abarabu dutegerezwa kuja hamwe mu mugambi wo kwereka amakungu ukwiyemeza kwago mu rugamba rwo kurwanya ubwicanyi n'iterabwoba umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson avuga ko bizeye ko ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu bizofata bidatevye ingingo zigenewe kugabanya umwuka mubi mu karere no gutorera inyishu ibibazo bifitaniye
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndongeye gushimira bagenzi bacu bamfashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi ndabararike mubandanyi mwumviriza amakuru ashushe n'ibiganiro hano ku iradijwi rya amerika mugire umunsi mwiza imana ibane namwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.